ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda amatora abagize inteko ishinga amategeko yabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ku matariki cumi n'atandatu na cumi n'umunani y'ukwezi kwa cyenda ayo matora icyo gihe yegukanwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr riyobora u rwanda kuva muri mirongo icyenda na kane ishyaka rya fpr muri ayo matora ryegukanye imyanya mirongo ine n'umwe kuri mirongo inani yahatanirwaga abadepite mu rwanda batorerwa imyaka itanu ibyo bivuga ko uyu mwaka hateganijwe andi matora y'abagize inteko bashya uburyo abadepite batoranwa n'uko batorwa mu rwanda tuzabiharira ikiganiro cyihariye mu minsi iri imbere mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ndaha ijambo mugenzi wacu edi rwema wagarutse kuri iki kibazo cy'abagize inteko ishinga amategeko mu rwanda mu kiganiro muri isanga yakoresheje edi rwema yibanze cyane ku mwanya no ku mahirwe y'abakandida bigenga bifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda edi mikoro ni iyawe mu rwanda nubwo amategeko aha abakandida bigenga uburenganzira bwo guhatanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko kugeza ubu ntawe urabasha gutsinda amatora abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko ibyo hanini biterwa n'uko hari ibisabwa umukandida wigenga usanga bigoye kubona ugereranije n'ibisabwa abakandida bahagarariye amashyaka urugero nk'uko bigaragazwa n'ingingo ya mirongo icyenda na kane y'itegeko rigenga itora rya perezida wa repubulika n'iry'abagize inteko ishinga amategeko usibye umwirondoro we uwiyamamaza ku giti cye agomba no kugaragaza urutonde rw'abantu magana atandatu bashyize umukono cyangwa igikumwe ku ilisite ye mu gihugu hose nanone ingingo y'ijana na karindwi ivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura gatanu ku ijana by'abatoye neza twatumiye philippe mpayimana wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga umwaka ushize ayo matora yatsinzwe n'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi paul kagame ku majwi mirongo icyenda n'umunani n'ibice mirongo itandatu na bitatu ku ijana mpayimana yabaye uwa kabiri n'amajwi zero n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana naho frank habineza wari uhagarariye ishyaka democratic green party aza inyuma n'amajwi zero n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana mpayimana kandi arateganya kuziyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganyijwe uyu mwaka mu kwezi kwa munani twabibutsa ko mu kwezi kwa munani umwaka ushize ihuriro ry'imitwe ya politike mu rwanda ryatangaje ko ryiteguye guha ubufasha bw'amafaranga agera kuri miliyoni makumyabiri kuri buri mutwe wa politike uribarizwamo kugira ngo babashe kwitegura amatora y'abadepite ateganyijwe umwaka utaha ese inzitizi cyangwa ibibazo abakandida biyamamaza ku giti cyabo bahura nazo ni izihe nibyo tuganiraho n'umutumirwa wacu philippe mpayimana bwana mpayimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze murakoze urakoze nawe kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire amakuru atugeraho ni uko wifuza cyangwa se uteganya kuziyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda mbere na mbere ibi ni byo nibyo ni icyifuzo haracyari amezi umunani kandi bivuze nyine ko bishobora kuba umwe mu baziyamamaza ari abakandida bigenga ukurikije ibyo wanyuzemo cyangwa se ibyo wabonye ubwo wiyamamazaga nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu hari nk'amasomo wakuyemo ubona azagufasha muri iyi migambi yawe ufite yo kugira ngo wiyamamaze nk'umukandida wigenga mu matora y'inteko ishinga amategeko amasomo nyine ni nk'uko mumaze kubivuga mu iriguriro iya mbere ni ukwiga umuntu akimara kubera yuko nta nkunga ziteganirizwa abanyapolitike bigenga ariko nyine isomo rya kabiri ni uko iyo umuntu yifuza gukorera igihugu akabishyiramo umutima wose ntabura abamutera inkunga ku buryo nk'uko bushize nashoboye kubigeraho n'ubu ngubu nubwo nta izo nkunga zidateganijwe bitambuza kwizera no kubona hamwe n'icyizere n'abandi bashobora kubyifuza nk'ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo nk'umukandida wigenga wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya cyangwa se n'abandi bifuza kuba bahatanira imyanya runaka nk'abakandida bigenga ni nk'ibihe icya mbere ni uko tuba dushaka kwinjira mu nzego z'ubuyobozi atari ku nyungu zacu bwite ari ugukorera abaturage noneho abaturage tubwira bakaba ari byiza ko batwimenyereza gutera inkunga abantu nkatwe tuba dushaka kwinjira nyine muri politiki ngo tugakorere nicyo cy'ingenzi gikwiye guhinduka mu mibereho no mu mibanire y'abanyafurika kuko nabyo nyine igihe umuntu atangaza kandidatire ashyigikirwa n'abazamufasha bakanamutora bimwe mu bintu umuntu asabwa kugira ngo atange kandidatire ye cyane cyane mu kwiyamamariza umwanya w'abadepite harimo gutanga umwirondoro wawe harimo gutanga icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rw'igihugu rubifitiye ububasha amafoto abiri magufi y'amabara fotokopi y'ikarita y'indangamuntu fotokopi y'ikarita y'itora icyemezo cy'ubutabera kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe n'icyo yafungiwe kitarengeje amezi atatu gitangwa n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha ikimenyetso cy'umutwe wa politike cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politike gishyirwa ku rupapuro rw'itorwa hanyuma ariko ibyo ngibyo ni ibisabwa abakandida batanzwe n'amashyaka ya politike cyangwa se amashyirahamwe y'imitwe ya politike hanyuma ku mukandida wigenga hiyongeraho ko agomba gutanga urutonde rw'abantu magana atandatu bashyize umukono cyangwa igikumwe ku ilisite ye mu gihugu cyose icyo ubona ari imbogamizi kuri mwebwe nk'abakandida bigenga oya kuba itegeko ryarabiteganije uhamya ko babitekerejeho nubwo bigoye ariko birakwiye kuko nyine ntabwo umuntu yahaguruka gutya ngo agiye kwiyamamaza adafite n'abantu na bakeya nyine mu gihugu bamuzi bamusinyiye n'umubare magana atandatu ndetse ugoranye ugereranyije nyine n'uko abanyarwanda bagitinyatinya politiki ariko ubundi ntabwo bukwiye kugorana ndetse ahantu ugoranira ni uko bisaba nyine bisaba ubushobozi bwinshi naho ubundi uwo mubare ntabwo ntabwo nawunenga gusa rero nshobora gusaba mvuga nti kuko nigeze kuwemererwa banditse yenda bagafata yuko nyine nigeze kuwugira uwo mubare ariko sinavuga ko kuba bawusaba bidakwiye
nanone ingingo y'ijana na karindwi y'iryo tegeko rigenga itora ry'umukuru w'igihugu n'irya abadepite mu nteko ishinga amategeko bivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura gatanu ku ijana by'abatoye neza bwana mpayimana mu matora ashize wabonye zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ubona udafite inzira ndende cyane kugira ngo iyo gatanu ku ijana uzayigereho nuramuka wiyamamaje nk'umukandida wigenga nagombye kuyigeraho kuko ibihe bindi tuba turatera imbere kandi ari amajwi make nagize yari intango nyine y'intambwe tugomba gutera kandi cyateguwe gikomeza gushyirwa mu bikorwa gahoro gahoro iki nanone hari ku rwego rw'umukuru w'igihugu noneho no ku rwego rw'abadepite ndabyizeye ndabyizeye kandi ariko nanone nsaba nsabira n'abandi bose bakandida bigenga ko bishobotse uwo mubare bashingiraho bakaba bawugabanya kuko gatanu ku ijana si gake ariko nubwo kacyaba na gake ntabwo bisobanutse mbese aho bashingiye basaba uwo mubare ndetse bimanutse byazarushaho guha amahirwe yaba ngewe n'abandi bose bigenga bifuza kwiyamamaza bikamanuka bikagera nko kuri kangahe ubundi umuntu ushyiraho amategeko n'amabwiriza nkeka ko yari akwiye kugira icyo ashingiraho iyo igitekerezo gitanga ashingiye ku myanya y'abadepite nyine iri mu nteko ishinga amategeko nk'imyanya yahariwe abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki ari narwo rwego uwigenga abarizwamo mirongo itanu n'itatu ubwo bivuze ko amajwi yaba aharanira kugira ngo agire umwanya umwe muri iyo mirongo itanu n'itatu ageze nko kuri rimwe n'ibice mirongo inani n'umunani ku ijana yaba akwiriye kubona uwo mwanya hanyuma se icyo cyifuzo cyawe hari aho wari wakigeza wari wakigeza mu nzego zibishinzwe cyangwa se muri komisiyo y'amatora cyangwa se mu bashinzwe itegeko nshinga kugira ngo wenda icyo kiganiro kibe cyatangizwa mu gihugu
yewe igitekerezo naragitanze cyifuzo narakimenyesheje nyine abayobozi b'inzego z'ubuzima ariko ni icyifuzo ntabwo umuntu umwe yatanga icyifuzo ako kanya ngo bakigire ihame ariko bimwe mu banyarwanda bifuza ibintu bishobora kuba bisobanutse ngo bagategereza umunsi bazasohora amabwiriza amabwiriza yemejwe tukareba niba baragifasheho uyu munsi turaganira ahanini ku bijyanye n'abakandida bigenga baharanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko kugeza ubu ntawe urabasha gutsinda muri ayo matora benshi bakavuga ko hari bimwe mu bibazo abakandida bigenga bahura nabyo abandi bashyigikiwe n'amashyaka badahura nabyo kuri telefoni dufite kandi abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika janvier wiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe ubu ndi i kigali kanombe ikibazo cyawe ikibazo ariko buriya kuki umuntu ukiyobora nyine umuperezida cyangwa muri buriya bakandida baba bari kwiyamamaza kuki we aba afite ingabo zimurinda kurusha abandi banyapolitiki abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka bo bakaba batarindwa kurusha abandi buriya nta kuntu byakorwa biturutse mu nteko nshinga amategeko bo nawe ntajya arindwa agahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka urakoze cyane bwana mpayimana igihe wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu wari ufite abakurinda ndabiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nari ndafite igihugu cya cyarabampaye kubera ko ni umutekano w'amatora mu bihe by'amatora kandi no kuri uwo mwanya byari ngombwa sinzi niba ikibazo abaza avuga ko umudepite akwiye kurindwa igihe cyose mu buzima bwe bwose igihe ndakeka ko umudepite ni intumwa y'umuturage akwiye kuba hafi y'abaturage bishobotse ndetse akabana nabo bishobotse gutabira abamurinda ni nko kuba buri muturage wese yagira abamurinda ahubwo gusa abaturage bubaha by'umwihariko intumwa zabo ndakeka ko mu gihe cy'amahoro atari ngombwa ariko mu gihe nyine gihangayikishije n'abadepite bashyiraho amategeko nibo ba mbere banamenya ibihe birimo imihangayiko baba bakwiye birumvikana kurindwa ariko kuri icyo kibazo ndakeka ko mu rwanda gihangayikishije bwana mpayimana mu kanya nari nakubajije ikibazo kijyanye n'amajwi wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu uko uyabona ni uko ubona ibintu bishobora kuzagenda mu gihe cy'amatora y'abadepite uvuga ko hari itandukanizo riri hagati y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite iryo tandukanizo ni irihe ni kuki wumva ufite ushobora kugira amahirwe yo gutsinda ku majwi menshi ugereranije n'ayo wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu ubundi ntatandukanye cyane kuko hose abadepite cyangwa se umukuru w'igihugu ni inzego zo hejuru z'ubuyobozi bw'igihugu kuko nyine habaho inzego eshatu ubushingategeko n'ubuyobozi n'ubutabera igitandukanye gusa nyine ni uko umukuru w'igihugu umwanya uba ari umwe baba bawuharanira noneho abadepite imyanya y'imwe ikaba ari mirongo itanu n'itatu icyo gishobora guha icyizere umuntu avuga ati umwanya bizanyobera kuwubona ikindi gihe nshingiraho ni uko nyine twari muri bibiri na cumi na karindwi ubu tuzaba turi muri bibiri na cumi n'umunani abantu barakangutse kandi barashaka kwiyobora kurushaho reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika inosa wiriwe neza inosa muranyumva mwiriwe uri hehe ndi mu rwanda ikibazo cyawe inosa ikibazo cyanjye ndavuga muri rusange yaba y'abadepite cyangwa ya perezida mu rwanda mbona igihe itegeko n'ibwirizwa rigenga umuntu kwiyamamaza yigenga igihe ritarahinduka umuntu wese wigenga yiyamamaje yigenga biragoranye kugira ngo azajye mu buyobozi runaka yaba ubuyobozi bw'ubuperezida yaba ubw'ubudepite mbona bigoranye iki kubera ko abantu magana atandatu mu ruhande rwa mbona ari benshi cyane kandi nawe nujya kureba no mu bagiye bananizwa usanga baragiye bananizwa n'iyo mibare urumva ubwo rero igihe iryo tegeko ritarahinduka ngenda mbona bikigoranye ikindi ndabaza mpayimana mpayimana ko yatsinzwe mu matora ya perezida arumva afite afite ntuza afite icyizere cy'uko azatsinda y'abadepite ubwo ngubwo icyo cyizere akifiteho ese azakoresha imbaraga ki ku buryo abo bantu magana atandatu azababona noneho mu nteko z'abadepite akaba yajyamo murakoze urakoze cyane inosa bwana mpayimana inosa ko umubare w'abantu magana atandatu ntabwo ari munini cyane nubwo ubushize bwagoranye ahubwo ni uko bitamenyerewe cyane mu rwanda bikaba kandi natwe ubwacu twiyamamazaga twaragombaga gusobanurirwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bigende neza kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma ko hari abagiye basinyisha abantu bagasanga ko abo bantu batari bakiriho cyangwa se yewe ku bwanjye nanjye twagiraga ikibazo ugasanga abantu barasaba ati abantu batorera hehe cyangwa se bakomoka hehe bikaba bivangavanga uko rero ibintu bigenda byegera imbere abantu bamenyera umurimo wa demokarasi n'abaturage ubwabo ntibazatungurwa kumva yuko hari umuntu ushaka kuba mutumira kumva ko bizoroha cyane kandi nanone kongera kwitiranya aho umuntu akomoka n'aho atorera ndakeka ko bizagabanuka mu minsi iri imbere icyizere iyo umuntu agifite aba agifite icyizere nicyo gituma abaturage tuba dushaka gukorera badutora tutababwiye ko icyo cyizere nabo umubare wabo wagabanuka ni iki cyahindutse hagati ya bibiri na cumi na karindwi n'uyu mwaka dutangiye kiguha gutekereza ko ufite amahirwe menshi kurusha ayo wari ufite ubushize byonyine kuba nyine amatora ya bibiri na cumi na karindwi yaragenze neza akarangira neza abanyarwanda bose tukaba tumaze gusa n'abumvikana yuko twese buri wese mu ishyaka aturukamo cyangwa se umukandida wigenga dushishikajwe no gusigasira ibyagezweho birumvikana ko ni fondasiyo twashinze bizoroha rero noneho kwiyamamaza kugira ngo bumve noneho ni ibiki bishyashya n'ayahe mavugurura umukandida ashobora kuziyamamarizaho ibyo bintu byizere bwana mpayimana hari byinshi byavuzwe mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu hari ndetse n'abavuze ngo mpayimana yaba akoreshwa n'ubutegetsi ngo amatora narangira ashobora no kuzabona imyanya runaka byagenze gute abo bavugaga ibyo ngibyo bababwira iki iyo abantu bakunze kuvuga ibyo batekereza ntabwo ari bibi gutekereza ibintu ariko mparambwira abantu ni byiza n'ukumva agiye ibyo mbabwiye kuko nibwo buhamya bwanjye ibyo nababwiye ni amateka yanjye yo kuba naravuye mu mahanga hakirwa neza mu gihugu cyanjye icyo nababwira ni uko nzi ko naba amaherezo inzira na n'ibyo bashobora kuzayinyura umunsi bagize ubushake bwo kuza gutanga umusanzu mu gihugu bwo guharanira kwinjira mu buyobozi badaciye mu nzira zikuye bagaca mu nzira iboneye ariyo ya demokarasi bazahita basobanukirwa bati ibyo mpayimana yatubwiraga byari ibyo mba mbifuriza gusa ko bagerageza nk'uko nagerageje bakareba niba batazakirwa neza kuko muri rusange umuntu wese uturutse hanze kugeza ubu ngubu yakirwa neza mu rwanda ibyo bibwira bitari byo kumva ko umuntu w'umugabo yaba igikoresho ni nk'aho nabo ubwabo baba bumva bashobora kuba igikoresho iyo bafite ubwisanzure buke niko bakeka ariko twubatse tugerageze tubwubake bazabona yuko bitari byo nta bari bakugeraho bakwizeza imyanya runaka kwizeza imyanya ntabwo ntabwo ari cyo kibazo kuko igihe umuntu ariho ashaka gukora aba nyine yaje gukora ushobora gukora ku giti cyawe cyangwa se ugakorana n'abandi ni ukuvuga ko iyi myanya tuba twaje kuyisaba abaturage iyo wahagurutse mu nzira za demokarasi uyisaba abaturage ariko bamwe mu bahagarariye abaturage baba baratowe imbere yawe bashobora kudusaba ko mukorana mukaba mwakorana ariko iyo bitaraba cyangwa se n'iyo byaba icyo cyerekana yuko umuntu aba abaye igikoresho ndakeka ko inzira turimo mu buzima busanzwe bwa buri muturage uwo ari we wese igihe kiragera akaba yashinga imirimo runaka igihe atarayishingwa akaba yakomeza gukora bisanzwe hari abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook arirwo voa radiyo yacu eric karekezi yagize ati hano i kabarondo turabumva neza ngo umukandida wigenga biramugora kuko aba ari umwe ariko umukandida ufite ishyaka aturukamo biramworohera kubera ibigwi by'ishyaka aturukamo n'iki wabwira eric icyo namubwira ni uko umukandida wigenga ni ni intango yo kugira amashyaka menshi kuko n'amashyaka agizwe n'abantu amashyaka agizwe n'abantu ni ukuvuga yuko uko habonetse abakandida benshi bigenga mu gihugu niko haba hari igitekerezo gishyashya cyo kuba hashobora kuvuka n'ibindi shyaka bishyashya bivuze ko abakandida bigenga bashobora guhura bagakora ishyaka rimwe ahubwo biba byerekana ko hari amwe mu mashyaka akora hakaba hari n'andi ashobora kubaho umukandida wigenga ashobora kugeraho rimwe akaba yashinga ishyaka cyangwa yajya mu rindi shyaka ariko icyiza cy'umukandida wigenga ni uko atangaza ibigwi bye nk'uko ishyaka ritangaza ibigwi byaryo abaturage bakamutora nk'uko bamwumvise hanyuma nanone agatanga icyizere cy'uko iyo ari mu nteko ishinga amategeko nubwo abadepite baba baratowe bahagarariye ishyaka buri mudepite atanga igitekerezo akurikije imyumvire akurikije n'ukuntu azi ibibazo by'abaturage urumva ko
hanyuma se nyine kuba bataraboneka ari benshi ntibyatuma bacika intege twagombye kurushaho kubifuza ko babaho wari uvuze ko hari n'igihe umukandida wigenga ashobora gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye cyangwa se akaba yakwinjira mu rindi shyaka iyo migambi hari iyo waba ufite ibi iyo igihe kigeze ibintu birakorwa ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndayigira iyo migambi kubera ko biracyashoboka ko nakora nigenga akora iruhande rw'amashyaka ari mu gihugu kuko ndetse n'abanyarwanda kugeza ubu baracyashyigikiye kumva n'umuntu wigenga bamwubaha kuko ndetse tunarebye n'uko nyine n'amatora yarangiye urabona ko umukandida wigenga ntabwo byambujije kubona amajwi nahita rero mpubuka vuba vuba ngo nshinge ishyaka ariko kubera yenda bene izo ngorane ziba ziba mu matora niho umuntu ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka ariko izi ngorane zigabanutse ibintu byo gushinga ishyaka ntabwo byaba byihutirwa bishobora no kutanaba ngombwa kuri wowe ishyaka wumva ryaba rikunogeye ni ishyaka ryaba rikora gute ishyaka rishyira imbere nyine bimwe mu bikenewe bimwe mu bigikenewe ubundi ishyaka rishoboye kwigenga rwose rikisanzura rikegera abaturage ryamara kwegera abaturage rikagera mu nteko ishinga amategeko rigatanga ibitekerezo birumvikana ko riba rifite n'impuguke zishobora gusubiza ibyo bibazo hanyuma rero iyo hari ibibazo bidakunze kuvugwa n'iryo shyaka riba rigomba kubitindaho ari nayo mpamvu ujya kuva mu gihugu runaka havutse ishyaka rishyashya nk'urugero mu gihugu wabayemo cyane cy'ubufaransa havutse icyitwa iriya muvuma ya emmanuel macron yavukiye igihe rwose kuko nyine hari hari abari baratwawe n'ibitekerezo by'ibumoso bakumva yuko iyo umuntu atari ibumoso aba ari iburyo ari ab'iburyo bakumva ko umuntu atari iburyo ataba ari ibumoso bigatuma hari ibibazo batiga bisanzuye bije atangira gahoro gahoro abaturage bamuteze amatwi bariho arakoresha ururimi bifuza ni muri buri gihugu birakwiye ko ikintu kidatwara abantu ngo wumve yuko nta kindi gishoboka hari undi watwandikiye bigirimana Aloyizi we yavuze ati birumvikana ko guhangana nk'umukandida wigenga ahanini bigorana kuko usanga umuntu atamenyerewe agahita atsindwa niyo mpamvu habaho kwiyamamaza ndakeka ko kutamenyererwa bigomba kuba inzitizi ku muntu waba ushaka sinanavuze yewe umaze kugiraho ngeza urugendo n'undi munyarwanda wese wa kumva hari ikintu gishyashya ashaka kungura urubuga rwa politiki ntabwo yabuzwa n'uko ngo atamenyerewe byibuze ikibazo bakimbajije bwa mbere gitangira kwinjira nyine muri uru ruhando kutamenyererwa byonyine ni nabyo byiza bituma wibuka yuko uri umunyarwanda ukumva yuko ufite uburenganzira bwo gukora icyo wateganyije noneho ugasanga ntibyari kuba inzitizi yo kutamenyererwa ahubwo ari inyungu ikomeye yo kuzana ikintu gishyashya mu ruhando rwa polisi dufite kandi kuri telefoni ejide wiriwe neza ejide uranyumva yego hano uri hehe ejide ni gilbert gilbert umbabarire uri hehe i burundi bujumbura ikibazo cyawe yego manza mundamukizi mutumire nabo zene tubabwira tumwaka mushasha mwiza hanyuma eh, akabazo ka mbere ajyamo ari na majorita yishura giseze ubwo nyene mbe ari mu rwanda canke avuga ari mu bufaransa kugira nce mbandanye bwana mpayimana Eh, ndi i kigali kandi navuze nti nawe bujumbura turabasuhuza Yego, hanyuma rero nagira eh, ntangure kuko ku bisanzwe ugiye kuraba imibereho y'u rwanda n'uburundi dusa n'abantu twagiye dukorera mu buzima bumwe kandi twagiye turaca mu bintu bimwe hanyuma eh, ikibazo cy'iwanjye nanifuje kuza kubabaza kuri uyu munsi kubona na semisigikasiyo ya voix d'amerique mu rwanda ese ku bantu baba bavuga ngo bakora ku giti cyabo tuba turabagirana rwigara n'abandi hari n'umupatiri yigeze kuba aza kwi- gushaka kwiyamamaza naho mu rwanda arahirwa ese hoba hariho demokarasi ikwiye ku bakandida bigenga canke eh, nti- ntibaborohereza ati nawe rero nk'umukandida yigenga gute ubona ikibazo kiri mu rwanda ku bakandida bigenga ni nk'uwuhe muco wotanga kugira ngo tubone ko neza rema mu rwanda ku bakandida bigenga yuko ejo canke hirya y'ejo bashobora kuza bashikiriza icyiyumviro cabo mu kwishira abasirizana urakoze cyane gilbert ah, bwana mpayimana yego ariko namwibutsa ko ikibazo ntabwo ari icy'uko ari umukandida wigenga n'ishyaka ubwaryo rishobora kugira ibibazo nk'iby'umukandida wigenga agira iyo bigeze mu gihe nyine cyo ku- ku- gutanga ibitekerezo uko umukandida wigenga abona ibintu akenshi nta nubwo aba ari na wenyine kuko agisha abandi inama ajya kwiyamamaza burya yarafashe umurongo n'ishyaka rishobora kugira ibyo bibazo ibyabaye byihariye rero ku- ku banyarwanda bigiye bifite igisobanuro eh, buri wese eh, aba afite ibyo atumvikanyeho na- n'abo asaba kwiyamamaza kuko nkuriya nahimana kimwe nanjye twakugira mu bufaransa eh, ari kumwe ku- ku bw'amahirwe abona ibipapuro bimwemerera kuza mu gihugu mbona pasiporo y'igihugu cyanjye we abantu yashoboye kubona pasiporo eh, na viza y'umunyarwanda ushaka gukora politiki mu rwanda mu gihugu cye aho urumva ko bitaharirwa abakandida bigenga bose philippe mpayimana wabaye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda ukaba unatekereza kuziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire nanjye ndabashimiye cyane murakoze
turamushimiye mugenzi wacu edi rwema wateguye iki kiganiro dushimiye kandi na bwana filipo mpayimana watuganiriye ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika baterefonnye babaza batanga kandi ibitekerezo byabo kuri iki kibazo mwese mwese aho muri ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu kuduha ibitekerezo nibyo twifuza hano i washington dc mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama